Godina Wallaggaa aanaa guutoo giddaa magaalaa Uffkee keessatti qibxata kaleessaaf roobii har'aa poolisiin federaalaa nama tokko ajjeesuusaaf kanneen biroo madeessuusaa bulchiisi magaalattii ibsee jira. Haala uumame kana jiraatan magaalattii tokko nuuf ibsanii jiru jaallannetu haasofsiise.
Guyyaa kaleessa beekumsa addaatu ture daandiin cuccifamuudhaanis. Qeerroo magaalaatu cufe. Hidhamtoonni siyaasaa gadi lakkifamanii maaliif magaalaan akkanatti keessa akka hin seenne dhorkaman kan jedhu gaaffii adda dureedha jechuudha. Poolisiin federaalaa nurraa bahu magaalattii irra qubatee jira. Oromiyaa poolisiin qubachuu qabaa kan jedhu ni ka'e.
Humni federaalaa yoom qubate?
Humni federaalaa amma naannoo ji'a lama waan akkasii qabataniiru. Egaa kanumarraan okkorriin kee daandiin cufamee jeequmsiitti fufee jechuudha.
Kaleessuma kun?
Kaleessa kan jalqabe yeroo ta'u namni lama rukutamaniiru rasaasaan har'a immoo namni lama rasaasaan dhahamanii namni tokko immoo lubbuun darbeera dhahame jechuudha.
Inni du'e kaleessa moo har'a?
Har'a du'e sa'aatii torbaaf ruubii. Inni du'e Lammaa Tashaalee Abiitu jedhama. Lama madaa'anii nama tokkotu du'e jechuudha har'a. Walumaa gala nama afurtu madaa'e jechuudha kaleessaaf har'atti.
Warri har'a madaa'an maqaa isaanii beektaa?
Eeyyee Tasfaayee Abdiisaa jedhama. Harka isaa mirgaarra dhahame. Inni tokko immoo Haftaamuu jedhama. Maqaa abbaa isaa hin beeku malee naannoo qina'aansaa kanaan kan wal qabatu luqeettu isaarra dhahame.
Hundumti isaanii rasaasaan rukutamanii?
Eeyyee rasaasumaan dhahamanii hundumti isaanii jiru.
Eenyutu dhukaasee rukute?
Humna federaalaatu qubatee jira. Kanumaan dura humni poolisii kan Oromiyaa qubatee jira ture magaalattiirra. Humna poolisii Oromiyaa kana uummata wajjin waliigaltan kan jedhuun mootummaan achi kaasee humna federaalaa kana fidee qubachiise magaalaa kanarra.
Kan Oromiyaa baasee moo?
Kan Oromiyaa baasee humna federaalaa kana fidee qubachiise kanumarraan ka'uu qabu magaalaa kanarra humni federaalaa humni Oromiyaa poolisiin dalbu qaba kan jedhuun kee jeequmsi kan jiru.
Kanaaf kan madaa'e nama?
Afur ammaaf.
Manni barumsaa manneen hojii wanta akkasii maal keessa jiru?
Manneen barnootaa ministeera wal qabatee haala gaarii keessa jiru barnoonni garuu jalqabee jira. Manneen hojii mootummaa hojjechaa ma jiru garuu guyyaa kaleessaaf har'aa kana hojiirra hin jiran.
Magaalaa daandiin akkuma cufametti jira.
Eeyyee amma magaalaa kee tootaali daandiin cufaadha. Amma humni addaa makalaaqiyaan jira. Darbee immoo magaalaan akkamtii irraa konkolaattonni gadi kaa'anii jiran hundi isaanii dhaabbatanii jiru. Magaalattii foon seenin jechuudha. Magaalaa uffee ala gama keessa dhaabbata jechuudha.
Magaala sana to'ataa kan jiru humna federaalaati.
Humni federaalaa to'atee jira. Humni poolisii Oromiyaas dabalatee jira. Garuu uummata tasgabbeessuu hin dandeenye.
Dhukaasi waan akkasii wanti dhaga'amu jira.
Ammaaf hin jiru dhaabbateera dhukaasi.
Gama kaaniin bulchaa magaalaa Ukkee Kataan obbo Tasfaayee Dabaloo. Kan jiraataan kun jedhan tasgabbii dhabiinsi kaleessaa qabee dhuguma magaalattii keessa jiraa jedhee gaafadheera. Akkas jedhan.
Sirriidhumaadha kaleessaa qabee tasgabbii kan turre kaleessaa poolisii warri federaalaa karaan cufamee dirqamaan kaanee banaa kan jedhan ture. Karaa kana immoo kanaan dura yeroo akkasa maleeffannoon akkasii jiru amalumaan ijoollee keenya gorsinee barsiisaa turreerra.
Magaala keessaa?
Eeyyee.
Maaliif cufame?
Obbo Bakkalee fa'aa warra eeggatanii yoo karaa hidhaa hiikamanii Dooktar Mararaa Guddinaa fa'aa naqamteetti simatamuudhaaf qophiin guddaan tureera sabbata darbe. Haatiis immoo hojjetaa mootummaa dabalatee hawaasa adda addaa qaamni adda addaa jara sana irratti achi dhaqanii dubbisuudhaan qophaa'ama ture namni naannoo kanarraa jaadeenii wallaggaa achi qophiin tureera. Qaamni mootummaa immoo gataan dhufanii naqamteen galiidhaaf amma siinee yamnu koomaandii boosiitti biyya bulchaa jira waan ta'eef yeroo biraa ta'inii dubbistu kan jedhu jarri suni karaatti waan deemanis waan qophaa'an suni ittiin milkaa'ina seera. Kana irratti kan ka'e naqamte irratti karaa ciccufe jedhamee asiisummoo akkasuma kana karaa ciccufe boolleen dargaggeessi karaatti ta'ee karaarraa dhagaa naqe akkumarraan kaleessa immoo poolisii warri federaalaa immoo nu bira jiru turan.
Duruma jiru moo haaraa dhufan?
Duruma turaniiru naannoo ji'a lama akkas ga'anii warri galanii poolisiin federaalaa sun. Kaantii keessaa baanee humnaan dhannee bansiinaa kan jedhanii kaa'anii. dhiisaa rakkoo hin qabu nuyi ofii keenya ijoollee wajjin walii galla waan ta'eef mareedhaan suutannee bannaa rakkoon kun naqamte duukaa wal qabatee jira waan ta'eef ijoollee keenya amalaan amansiisuu dandeenya. Dhiisaa yoo gadi baatan gaarii miti kan jennuun hambisuudhaaf yaaliin gadi biirootti waame. Kanaafin isaanii suni waldaa'ee kan jedhamu tokko jira boondii qabatee biiroo dhufee na haasofsiisee lakkii kana booda sitti nu hooggana miti koomaandii poostii nu hooggana. Dursiif ajajamaa turre amma mo'atu moo jedhu hin dandeessu. baanee dirqamaan karaa kanatiin barsiisnaa haala jirus immoo tasgabbeessina humna keenyaan gallee kan jedhu deebiin alaati. Aanaatti nan dawwalee warra kumaandarri deebisana aanaatti keenyatti nan dawwalee dubbii kana nu gargaara gaarii miti kan jedhu nan dawwalee deebee aanaarraa kumaandariitti dawwalee bulchiisaaf nageenyatti dawwaleera bulchaa aanaatti dawwaleera dhimma dhaabaa aanaa kana kan geggeessitti dawwalee ture. Humnaanni kan laatame hin turre amma kumaandi boostiitti bulchaa jira akkuma isaan jedhan waan ta'eefi ati waan gootu hin qabdu keessa hin galiini. yoo danda'amee bifa ittiin irra gaaggaatanii kanaan dura ture malee amma waan gootu hin qabdu keessa hin galiin kan jedhamu didanii meeshaa guurratanii ba'an.
Warri federaalaa.
Ee warri federaalaa kaleessa dhagaa kun. Gaani gaafa ba'an dhaqanii karaa sanaa humnaan ijoollee babal'isiisanii ofii isaaniif banuuf yaalii godhanii dargaggootaan bananii dargaggoonni bananii turan karaa. Erga karaan banamee booda immoo nama suuqii jala taa'u nama mana shayii taa'u mana jala kan taa'u leedhaan reebanii. wali gara mana keessatti kan jedhan kiis boombii darbachuutti ka'an magaalaa keessatti. Kiis boombiin hin darbatamee mana namaa seenanii kan reebamee jira, manni namaa kan itti cabee jira, kaleessumaa rasaasa dhuka'eenii kaleessa rasaasa nam lama miila isaa dhahamee nam tokko maarkisaa rukutame kaleessa. Baadiyyaadhaa dhufanii guyyaa gabaatii gabaa dhufe nagadaati. Kaleessagaa namoonni lamaan warri lichi isaanii rukutame hospitaala naqamteetti yeroosumaa makiinaa poolisiitiin ol ba'anii inni harki rukutame immoo aloo biyya koottan badadamanii achi gara giddaatti galee kaleessa kanarraan bulle.
Har'a hoo.
Har'a immoo ganama ka'ee poolisoonni warri federaalaa kunis dabalamaa jiru. Makalaakiyaa siraawutiinis dabalamaa jiraayyuu. Jaarsolii biyyaa nama sadii waldaa amantii keessaas nama fudhannee dhaannee ijoollee walitti qabnee walii isaanii wal ajajanii abboomamanii teenyee maree gaggeessaa ture naannoo sa'aatii sadii wayirraatii amma naannoo sa'aatii ja'aatti mareera ture ijoollee hojiinarra.
Ganam.
Ganamarraa jechuudha.
Tole.
Maree sanarratti wanti nu walii gallee rakkisaadha dubbiin kun kana dura immoo yeroo baay'ee gaafa isaan isinitti ba'uuf jedhan isin rakkisaa ture yeroo sana hin ajajanii turanii kaleessa immoo isin ajajaniiti jedhanii maaliif dhiiroodhaan sodaachisanii ba'anii kanaaf nuyi tokkodhaa wal hubannaa isin hubattanii hin jirtanii jennee dhugaa jiru isinne walii galle ijoollee duuka. Kana booda immoo adaraa dubbiin akkasii kun kan dabalamne jedhanii jaarsoliin biyyaas abbootiin amantis dubbatanii anis dubbadhee erga kana booda walii gallee booda dhagaa karaarra jiru kana immoo kaasaa dhagaa jenne. Ishii jedhanii ijoolleen akkuma walii galleeni ka'anii karaarraa hunda isaa karaa gadi baasanii ol baasanii kan dhukkee keessa karaa banan magaala keessa. Kana booda immoo ijoolleen tokko ganda lookoo kan jedhamu tokko jira naannoo keenya kan daangessu achirraatii erga nu ijoollee magaalaa duukaa walii gallee gara gara hojii keenyaatti deebi'uuf kaane ijoollee warra ganda lookoo sun immoo eeboo baadhatanii baay'atanii garee lamaan sirbaa dhufan.
Gara magaala ukkeetti.
gara magaalaa ukkee dhufanii sirbanii gadi naannoo baankii ga'anii baankii ga'amuu ol deemanii iddoo balbala kaandii adaadaa dhaabatanii sirban karaara. Kana booda poolisii warri federaalaa sun immoo kaandii keessa taa'anii warra sirbaa jirutti akkuma jiru xiyyiitii magariitti dhiisan akkasumatti gaditti qabaniima.
Nama meeqan rukutan?
Namni tokko battalumatti du'e.
Maqaasaa beektu?
Ganda lookoorraa dhufaa mucaan sun maqaansaa lammeessaadha kanan ilaale. Kan madaa'an immoo amma nama sadiiti buufata fayyaa keenya jirama. Inni tokko kuma lamatti raajitee inni tokko immoo luqqeettii kanarra gara rukkutee gara keessa ba'e. Inni tokko immoo harka kanarra rukkutamee xiyyiitiin keessa ba'ee nama sadii tamma buufata fayyaa keenya jira.
Sadarkaa sanatti wal'aananii fayyisuu hin danda'amamu sichi ergitu.
Yeroo kana lubbuu oolchuumaaf kan jennu mucaa sadii sana achitti buusinnee ture garuu roobinsa sana lubbuu oolchuun hin danda'amne warri kun immoo maasaggashaama gargaarsuma duraa argatan kan jedhamu inni as dhufanii garuu immoo gara hospitaala naqamteetti akka deemanii amma ta'ee waan jiru kan naasee.
Amma magaalattiin maal keessa jirtiree tasgabbiin bu'eera.
Dabalataanuu amma homaa waraanaa galee jira. Federaalizii dabalamaniiru warri adamaa bachan immoo dabalamanii dhufaniiru.
Kana Oromiyaa hin jiranii poolisoonni.
Iisii kaartaa tokko tokko kan hin guunne qawwee tokko tokko gahaa tokkuma keenya harka qullaadachuu dandeenya. Dhugaa ta'u ilmaan gochuu dandeenya gaafa dhukaafni banamee hizbii keenya baqannu isaan nu duukaa baqatanii lagatti namanii amma reefu wayyaa'u poolisoonni warra oromiyaa addana yeroo qabdu immoo.
Amma magaalaa Ukkee keessatti eegumsi jabaadha mootta.
Jabaadha amma kunoo mandara keessa faca'anii makalaakiyaa siraawutiin warra amma dabalame adeemaa battaanii warra amma dhufee poolisoonni adda addaa amma warri humni haaraan amma dabalame mandara keessa faca'anii kan jiran.
Magaalaa keessa olii gad deddeemuun hin danda'amu.
Magaalaa keessa namni muraasni kan socho'anis jiru. tokko lama taatanii iddoo tokko naafatiinaa kan jedhamu jira lama sadii taatanii wal duukaan deddeebinaa kan jedhu darbeera. Walumaa gala uummanni walakkaan bakka deemana mana isaa taa'aa jira. Walakkaan immoo iddoo maddeetti tolee achi karaarraa goleetti kan taa'aa jiru waan ta'eef irra caalaatti kan magaalaa keessa sifachi naannoo magaalaa hordofaa jiru faffacee humna waraanaa kanatti.
Obbo Tasfaayee Dabaloo bulchaa yookaan kantiibaa magaalaa Ukkee deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
baay'ee galatooma asirratti